iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri muri kumwe kandi na oriyani itanga ishaka mu kiganiro murisanga nk'uko bisanzwe buri ndwi tuganira ku bibazo by'abakenyezi abigeme ubuzima bwabo amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ni muri iyo ntumbero rero twatumiye madame jacqueline nduwayezu aba mu nkambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu cy'u rwanda imahama atwiganire ubuzima bwaho bimwe mu bibazo abarundi baho bagenda barahura nabyo n'uburyo bagenda barabikemura madame jacqueline nduwayezu ni umuyobozi yatowe kugira ngo afashe mu bibazo byerekeye ingo n'imiryango mu kibano mu nkambi ya mahama akaba nawe nyine ari mu ba iyoboye amashyirahamwe atandukanye ari mu gihugu cy'u rwanda agerageza gufasha abarundi muri icyo gihugu madame jacqueline nduwayezu turabashimiye gufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya amerika
nanjye ndabashimiye cyane kubona muri- mutuvugishije gutyo tukaronka ingene ibyiyumviro byacu bimenyekana tukaronka n'ingene tuzofashwa muri kazoza murakoze cyane murakoze cyane madame nduwayezu duhereye ku kuntu ishyirahamwe ryanyu rikora ah, kugira ngo abantu bamenye neza na neza uburyo muja hamwe ah, nk'ishyirahamwe cyangwa nka komite kugira ngo mugerageze gutorera ibibazo mufise mu nkambi nk'abarundi ah, mutunganije gute
Eh, ngaha mu nkambi ingene ibintu bitunganije hariho abayobozi b'ibanze hariho abayoboye hariho komite y'amavirage komite ya virage igizwe n'abantu umunani muri virage yose hanyuma hagaca haba na komite za quartier na zone zigizwe n'abantu umunani kuri quartier imwe quartier igizwe na virage zibiri hagaca habaho na komite executive rero ingene bitunganije haraba amanama ku rwego rw'amavirage hanyuma bakabwira ab'amakaritiye ibibazo bihari hagaca haba n'inama ihuza abayobozi b'inkambi minema hcr n'abafatanyabikorwa ba hcr kugira ngo ibibazo bikemurwe Eh, ni ukuvuga ko mwitunganyije hagati yanyu ariko kandi yuko mushigikiwe n'amashyirahamwe nka hcr ego cyane Mm. Eh, mwotubwira none ibikorwa vya misi yose canke buri ndwi buri kwezi musanga mushimika ko cane cane muri iyi misi nko muri karitsiye wewe uherereyemwo ah, bimwe mu bikorwa muriko muragerageza gufasha abantu bo mu gace urimwo ni nk'ibi ce nko mu gace mperereyemwo eh, eh, turashigikira ibikorwa bitandukanye kandi turaserukira abanyagihugu baba baradutoye gutyo oye hariho nk'ibibazo biba mu maviraje ugasanga hariho ibyo twebwe nyene tugerageza gukemura n'ibindi bitun- ibitunaniye tuba dufise aho tubijana hariho ibija muri rafu canke muri polisi ariko ahanini tugerageza gukura amakimbirane ari hagati y'aba- y'impunzi hariho amakimbirane yo mu ngo hakabaho n'amakimbirane yo mu muryango hakabaho n'amakimbirane abarundi bonyene bashobora kugiranira n'abanyarwanda ibyo byose tugenda tubikora ego Ah, birumvikana ko ibibazo ari byinshi bitandukanye turaza kugerageza kubijamo ido n'ido n'uburyo bimwe na bimwe mugenda murabitorera inyishu Ah, dusubira inyuma gato uku kwezi n'ukwezi ah, kwahariwe ukwezi kwa gatatu ni ukwezi kwahariwe guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi Ah, mu kigwa tuherereyemo canke mu nkambi muri rusange uwo munsi wajute wari utunganijwe gute hari ibikorwa rusange byoba byarabaye mwaba mwaragiye hamwe nk'abakenyezi Eh, uyu munsi uw'abakenyezi wabaye ku itariki umunani z'ukwa gatatu naho wari umunsi mukuru ubaye mu gihe dufise hari kovide cumi n'icenda dutegerezwa kwirinda twarashoboye guhurira hamwe twongera twubahiriza am- min- twongera tu- twubahiriza ingamba za leta zo kurwanya kovide cumi n'icenda mu guhurira hamwe rero nk'abakenyezi ba- twaravuze ku byerekeranye n'insanganyamatsiko icivugo c'uwo munsi n'ingene ibintu ico civugo twogikorerako twarahanahanye ivyiyumviro abayobozi baradushigikira turarashoboye guhurira hamwe turawihimbaza neza eh, kubera tutashobora guhura ni- n'inkambi zose nk'uko twahora tubigenza tugahurira ku kibuga kinini ubu uye icyahindutse ni uko twashoboye gu- gutanga ubutumwa bwerekeranye n'icyo civugo cy'uwo munsi eh, kugira ngo aba- n'abatagiye hamwe bari mu mavirage abakenyezi bose n'abantu bose batuye mu nkambi babyumve Eh, nicyo cyahindutse nayo handi twarahuriye hamwe Mm, uducira ku mayange bimwe mu byo mwaba mwarashikirije ubutumwa bwaba bwaratanzwe uwo munsi uwo munsi ubutumwa bwatanzwe barerekanye yuko umukenyezi ari kirumara barerekanye yuko umukenyezi ari we koko nkingi y'iterambere ko iterambere rihera mu muryango rikaja mu kibano rikaja mu gihugu mbere rikaja no ku isi yose barerekanye kandi intambamyi umukenyezi agira kugira ngo ntashike ku iterambere ry'iwe ingorane bagenda bahura n'ingene zotorerwa inyishu hanyuma ubu ni wo munsi bakanguriye abakenyezi bose kugira amashirahamwe guhurira mu mashirahamwe kugira ngo ya mashirahamwe a- a- bafashe kwigira kugira ngo ba- bashobore kwiteza imbere Eh, ma- aha mu nkambi twaragize n'imana hariho hariho amamikorofinanse Mhm.
asanzwe atanga ni- ni- n'ingurane ku mpunzi Mm.
Eh, bagatanga inyungu mugabo inyungu ita- itavunanye cyane Mhm.
ubwo rero niko niko icivugo c'uwo munsi cari cerekeranye n'ingene umukenyezi yoja ku ruhembe mu iterambere ryiwe n'iry'umuryango Mm. Eh, turaza kugaruka kandi n'ayo ma microfinance ubwo buryo bwo ku- bwo kurondera ico bokwisumamwo ingene bukora kuko akenshi turumva ko bamwe ba- bashobora kuba ba- bafise ibibazo bikomakomeye vyu- vyo kwisumamwo vyo kuronka imfungurwa n'ibindi ariko niba hari ubwo buryo navyo nyene ni vyiza cane Ah, ariko kuri uwo munsi nyene nk'abakenyezi wagiye uravugana nabo ah, bumva uwo munsi waje buri mwaka uwo munsi barawumva bate barawi- barawemera babona harimo akamaro k'uwo munsi wo kuwihimbaza no kuganira ku bibazo by'umukenyezi canke no kuwihimbaza muri rusange Eh, abakenyezi twagiye turahura twagiye turaganira twerekana yuko naho ari umunsi mukuru wo kwigina wo kwiginana ibyo twoba tumaze kugerako nk'abakenyezi abakenyezi baboneyeho akaryo ko kwerekana yuko impinga ikiri ndende yuko umukenyezi kugira ashike ku iterambere agifise inzitizi Barabe- ba- twa- bagiye barerekana rero yuko umukenyezi uwo munsi ari uwo kurabira hamwe aho urugamba rugeze rwo gushika ku buringanire kugira ngo umukenyezi ashobore gutera imbere no guteza imbere umuryango berekana uruhara rwa- rw'abagabo mu iterambere ry'umukenyezi n'uruhara rw'abakenyezi bo nyene ubwabo Mm. abagabo ntibabibona baratangura kubitahura ntibabibona nke- nke- nko gukumirwa canke kuba umukenyezi agiye uh, kubarengera akarimbi nabo baratanguye kubitahura canke baravyakira neza abagabo bamwe bamwe barabyakira neza umugabo aramaze kubona yuko ashize hamwe n'umukenyezi mu bikorwa bagasenyera ku mugozi umwe ko ata kibazo yuko uwo muryango utera imbere gusumba umuryango umugabo atererana umugore wiwe Mm.
yego i- muri ico gihe naho hariho abagabo bataravyumva neza ni ukuvuga yuko ikintu iyo umuntu atacumva neza gica kiba gifata urugendo rurerure gica kiba nka processes murazi yuko ikintu gihindura imyumvire atari ikintu gishobora guhinduka mu munsi umwe canke mu kwezi kumwe ni uguhoza ko umuntu akaguma yigisha Mm. mwebwe nivyo mukora mu, mu, mu, mu kazi ka misi yose nko- nk'ivyo bikorwa vyo kuba mu bayobozi b'ingo n'imiryango U- uraronka akaryo ko kuja mu ngo zabo ukicarana nabo ukaganira nabo ahanini ni ikihe kintu uguma wumva kigaruka gituma kumbure haba ah, nk'amakimbirane nk'uko babivuze mu ngo mu ngo akenshi Eh, mu ngo n'imiryango ego cyane turagenda tukicarayo hariho aba- abaguhamagara bakwizeye nk'uwoza kubahuza mu gihe hariho amatati mu miryango rero amatati ari mu miryango afatiye ku bintu byinshi ngaha mu nkambi hari ubukene bwinshi budasanzwe n'imbere y'uko bagabanya amafaranga ya rasiyo hariho ubu- ubukene budasanzwe rero naho mu kirundi bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisuma biratuma umukenyezi n'umu- n'umushingantahe wiwe batumvikana ku ikoreshwa ry'utwo duke baronka wa mugabo akagira inyota agashaka kuja kunywa agacupa kandi ako gacupa nako ataho kava ugasanga indyane ziradutse mu miryango hariho n'ikibazo cyo guharika ngaha mu nkambi umugabo ugasanga arataye urugo rw'iwe afise abana bane batanu akaja kurondera urundi rugo ngaha mu nkambi nyene kwinjirira uwundi mugore noneho n'abagore eh, ngaha aratura umugabo n'abana nawe ugasanga agiye ngaha ku mugabo ngaha mu nkambi nyene ugasanga umugabo umwe arashobora kuba afise abagore batatu bane umugore nawe ugasanga eh, umugore nta- ntaho afi- ntaco afise yikorako wa mugabo ntaco azanira umuryango kandi bikaba ni- n'akarorero kabi ku bana n'abana ugaca usanga umuryango ubayeho nabi ubwo rero ingorane ziri mu ngo n'imiryango ni nyinshi ku buryo abayobozi bama hagati bakaguma bamama na cane cane twebwe tuyoboye tujejwe ivy'ingo n'imiryango turaja gu- mu miryango kuraba ugasanga nk'abana ntibakija ku ishure kubera za ndyane ziri hagati y'abavyeyi kuko umuryango udatekanye abana ntibashobora kwiga neza hanyuma ayan- izindi ngorane zihari ma- aha mu nkambi aba- abana bakiri bato baratwara amada cane baratwara inda z'indaro ugasanga bahevye ishure abana barasambanywa ishure rig- rigahebwa ugasanga umugore n'umugabo bariko barabipfa umugabo ati niwe wareze umukobwa wawe nabi ugasanga umugore ariko araturatura ariko arahohoterwa Mm. Eh, uvuze ku bijyanye n'ishure ry'abana abashure amashure mu bisanzwe ni ngaha indani nyene mu nkambi canke barasohoka hanze y'inkambi bitunganijwe gute ku bijyanye n'ishure hama wongere utubwire n'ingene muriko muragerageza gufasha abo- izo nda z'indaro kuko twarigeze kuza turazumva cane eh, kumbure n'ubu zikibandanya ah, ivy'amashure vy'indero vyifashe gute ibyerekeye iby'amashure eh, amashure yubatse inyuma y'inkambi gato si kure eh, ni amashure yubatswe na hcr eh, baga- bagafatanya na eh, minisiteri ya- i- ijejwe impunzi rero ayo mashure abana b'abarundi bigayo bigana n'abana b'abanyarwanda ntaco bariha hari hsr irabarihira ibikoresho za unicef zirafasha n'ayandi mashyirahamwe afasha impunzi ubwo abana bakiga hariho imyaka yose y'amashuri amashuri yisumbuye amashuri mato mato hanyuma rero amashuri y'incuke bita ecd niyo ari ngaha idani mu nkambi higayo abana bo kugeza ku myaka ine itanu imbere y'uko baja ku primeri yego amara rero babigana n'abana b'abanyarwanda hanze y'inkambi izo nda z'indaro twagiye turumva cyane rwose mu myaka yahera ziba ziba hagati y'abantu bo mu nkambi cyangwa ni abantu bo hanze y'inkambi basambanya abo bana akenshi biba byavuye kuzihe ingorane ni ingorane z'ingeso ni ingorane z'ubukene biba byavuye hehe ko twumva bisa n'ikibazo kibandanya mu nkambi ya mahama ikibazo cy'izinda z'indaro zabaye nyinshi ngaha mu nkambi ahanini biva ku bukene umwana w'umwigeme iyo yaraye atariye cyangwa yabuze twa tuvuta two kwisiga cyangwa ikambambiri ikamucikirako iyo ahuye n'ububimuha arabimuha akongera akamusambanya rero hariho abana batwara izo nda z'indaro bazikuye mu nkambi hakaba n'abandi bazitererwa inyuma y'inkambi bakaziterwa n'abanyarwanda canke ugasanga umwana arashika ntimuhira ugasanga ababyeyi ntibamenya ibyo umwana yiriwemwo ahanini bikaba bivuye ku kudakurikirana kw'ababyeyi ngo bakurikirane abana babo kuko nk'umwana w'umwigeme ashoboye gutaha kwinjira mu nzu mu ijoro umubyeyi ntagire icyo abivuga ko canke ngo azane utwo tuntu yagiye arahabwa n'abantu umubyeyi ntamubaze ati mbega utwo tuntu tuvuye he urumva yuko ababyeyi nabo batereranye abana ikintu nkatwe rero tujejwe ngo n'imiryango tugenda dukora tugenda duhanura ababyeyi yuko bufata neza intuzeye responsabilite zabo ku bana kuko imbere y'uko umwana ahanurwa na murundi indero yari kuva ku ziko none ikibazo kiba kihari ya ndero yari kuva ku ziko ingo zimwe zimwe na zone birazigora nk'izo ngo ababyeyi baharika baboregwa umwana urumva yuko aca agira ati niko karorero hariho ababyeyi binjiza abagabo mu nzu bafise abana b'imiyabaga wa mwana nawe agahava abibonerwaho hariho n'abandi usanga n'umwana atembera atacu bimubwiye rero ingorane z'izo nda z'indaro ni nyinshi turetse n'ubwo bukene tukareka n'uko kw'ababyeyi hariho n'abana bafise adoresanse igoye
birumvikana yuko benshi baba bafite ibibazo bitandukanye mu ngo zabo hariho ibyo bibazo by'ingeso ni ibibazo by'ubukene ariko kandi ku bijyanye n'uko kuntu kumbure urwaruka rushobora kuba nabwo nyine rukeneye okipasiyo hari igihe bamwe bavuga yuko atabindi bafise bakora ugasanga uku kwirirwa ataco bakoze nabyo nyine birongerekanamwo hoba hariho amakitivite hoba hariho bimwe bimwe byofasha kugira ngo ingeso z'abo bana b'abigeme n'imisore zishobore kugongorwa zishobore gufashwa bimwe mu byo babifasha cyangwa mu byo mwaba muri ko muragerageza gukora kugira ngo baronke ibindi bintu byo gukora hanze y'amashuri ni nk'ibi murakoze cyane mu bisanzwe imbere y'ikiza cya kovide cumi n'icyenda inda z'indaro zari zagabanutse ariko aho amashuri yugariwe cya gihe amashuri yugaye inda z'indaro zarongerekanye kubera abana baguma ngaho ataco bariko barakora mbere murabona n'ibibuga by'imyidagaduro byari byugaye hariho abana bahora b'abakobwa bakina futuboro hariho abana bakina basiketi hariho abakina vore hariho abagira ibya atletisme abo bose twaciye dusanga no mu bana ba- bahora bagira siporo hatwaye inda abana benshi cyane Mm.
rero eh, n'ubundi icokorwa icokorwa kirahari eh, kandi n'ubu uye ntako ntako tutagira mu kugira mu gukangurira abana b'abigeme kubigisha ibyerekeranye n'ubuzima bw'im- bw'imyororokere sante ya reproduction ku bijyanye na na sexualité Mhm.
tukongera tukabereka agaciro k'umwana w'umwigeme Mm.
hariho benshi bagarutse barava muri izo nzira mbi barumva ibyo umuntu ariko arigisha hariho n'ikindi cyokorwa twebwe icyo tubona cyokorwa ni uko umuntu hajya ngo uwutosora ifuku agumizamwo akazi hariho icokorwa nk'ubu uye abana b'abigeme bakwiye kuba mu miryango habaho icyo twita utugoroba tw'ababyeyi Mhm.
aho abana baganirizwa mu makominote Mm.
ibyo ibyo henshi byaratang- byaratanguye kuganiriza abana mu makominote n'ababyeyi bonyine bagahura bakaganira ku bibazo by'abana babo hakwiye kuganirizwa abakobwa ukwabo abahungu nabonyene bakaganirizwa ukwabo kuko nabone birabaraba noneho gahuza abahungu n'abakobwa bakabaganiriza hamwe Mhm.
rero icyo turabona yuko gifise icyo cohindura ikindi hariho ababura imirimo hariho abana b'abigeme barangije n'amashure n'ubu baguma bicaye ngaha mu nkambi ataco bariko barakora baca usanga bariko bagira ubugeni butishimiwe kuko ni nko kuvuvudikira abo oye baba- ba- bari bakwiye kuronswa ingene biga nimba ari imyuga nimba ari ukubandanya amashuri ya kaminuza mugabo bakareka kuguma ngaho ataco bariko barakora ikindi tubona cokogwa n'abo banye n'abo bakobwa babyaye nta kubatererana ni ukugerageza umuntu akabasubiza mu ishure ikica kigora ni ingene uwo bafatira abana kugira ngo baje ku ishuri hariho abari basabye yuko hoku- hokorwa eh, ah, nka kreshe yosigarana mwene abo bana hanyuma abo bakobwa basubire mu ishure kuko uwo mukobwa atize umwana yabyaye niwe agwa mu mporero za ya mibereho mibi akaba victime y'ibintu ataruhara yabi- yabigizemo Mm. ego wavuze kandi n'ikindi gihambaye ku bijyanye n'abigeme kubafasha mu bijyanye no ku- no kubigisha sante reproductive kuvuga amagara ye ajyanye n'ibihimba by'irondoka Ah, tugarutse ku buryo bwo kwisomamwo kugira ngo kumbure bigabanye izo nda z'indaro bigabanye ingeso mbi Ah, hari abafasha mu bijyanye no gutanga ah, ibikoresho byo mu butinyanka turumva rimwe na rimwe haraza amashyirahamwe amwe amwe agafasha muri icyo kibazo ni kimwe mu bibazo umwana w'umwigeme agendana buri kwezi afise ku mutwe ati mbega ndakura uburyo hehe ndakura ibikoresho hehe Eh, kuri icyo coco hcr canke amashyirahamwe atandukanye agenda aragifasha eh, abo bigeme mu nkambi amashirahamwe atandukanye mu bisanzwe ikibazo cerekeranye no- n'ibi bikoresho byo umukobwa akoresha mu butinyanka izikotekise ibyo oye hcr yarabyubahirije naho ibintu by'ibifungurwa byagabanutse nta na rimwe basiba gutanga cotex ku bantu bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri n'imyaka mirongo ine n'icenda mbere ugasanga n'umu- n'uwugize n'uwugiye mu butinyanka ari munsi y'imyaka cumi n'ibiri arafise aho abivuga bagaca bamuronsa cotex cyo kimwe n'abadamu babandanya kubaja mu butinyanka bararengeje imyaka mirongo ine n'icenda barafise aho babivuga n'abone bakabaha ibyo bikoresho rero barabyubahiriza n'abanyeshuri bari ku ishuri ku ishuri haba hariho stock y'ivyo bikoresho nk'umwana w'umwigeme bishikiye ari mu ishure Mhm.
akaronka ingene abona aronka kotegise atarinze arataha yiyonona ngo hava akorwa n'isoni mu nzira Mhm.
rero i- ibi bikoresho vya cotex nibyo biraza mugabo cotex ntiyijana mu bisanzwe cotex yategerezwa kujana n- n'agasabuni Mhm.
cotex yashe- yategerezwa kujana n'uko umuntu aba afise uduhuzu two munsi Mhm.
O- rero um- abana b'abakobwa barakena bakabura twa duhuzu two munsi akabura ya sabuni kugira ngo ashobore kuza arikorera isuku kuko murazi nico gihe gihambaye cane co kugira ijene co gukora isuku Mhm.
umwana w'umwigeme rero abuze nk'isabuni canke afise utwo duhuzu two munsi tudakwiye uca usanga bimutera ikibazo y'ingene yogenda mu ishure aba yumva nyene ko atari confortable Eh, ni ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye cyane Ivyo bibazo- Mhm.
eh, navyo ni vyo bibazo tugenda turabishikiriza tugenda turabishikiriza Caritas yarigeze gufasha iraha utwo duhuzu two munsi aba- abagore bizananye les femmes non accompagnées Mhm. Mhm.
ariko iyindi migwi y'abantu ntiyigeze tubona ego Eh.
hama ku- bi- biri muri bya bibazo nyine byo kwisumamwo nk'umuryango nka- nk'abo bigeme Eh, wavuze ko mu bijyanye no kwisumamwo hariho inyigisho hakabaho na eh, no kugerageza gutanga amadeni eh, yagiye araboneka utubwira byinshi kuri icyo kugira ngo twumve kumbure n'abo bigeme b'abanyeshuri cyane n'imisore nabo nyine bava mu mashuri bakicara bakabura icyo bakora ah, kugira ngo nabo nyine kumbure bahabwe utwo tudeni batangure bakore bisumemo Eh, mu bisanzwe kwisumamwo hariho abacuruza ba- bac- b'utuntu duto duto abo bacuruza rero barashobora kwaka ingurane kwaka ingurane ataho udafise ico werekana uri kurakora ntibikunda ikigoye ni ya ntango yo gutangura gukora tugenda twigisha abantu yuko byiza abantu boja mu mashirahamwe ba- bagiye mu mashirahamwe bagaheza bagakorera hamwe bagasaba bagasaba ingurane bazishurira hamwe iki naco eh, carakoze abantu baraja mu makoperative baraja mu mashirahamwe ariko intambamye havuye iba ingene amashirahamwe yahavuye asambuka kubera ibi bintu vyo guhungura impunzi z'abarundi abantu bati- baratinya bati mbega none nitwaka ingurane abo twayakanye bakitahira ninasigara hanze nsigara nda- ndavyishura jenyene bica bituma n'abari baragize amashirahamwe bari bamaze kwitera imbere eh, kwiteza imbere baja hamwe basubira gukuraho ya mafaranga bari barashize hamwe bati baragaba- baragabura ati umwe wese atwara utwiwe am- amashirahamwe asambuka gutyo ariko hariho abakenyezi benshi ba- baka ingurane umwe wese akayaka ku giti ciwe agacuruza kandi akayishura naho naho ngaha gucuruza bigoye imisoro n'iki ariko baraka ingurane bayaka muri banki bayaka hehe izo ngurane
izo ngurane hariho hariho inkomoko inkomoko ni ni ishyirahamwe ritanga ingurane hagaca haba na microfinance yitwa umutanguha
Mm.
umutanguha eh, umutanguha finance company Mm, ziri ngaho mu nkambi nyine
ziri ngaha mu nkambi zaje gufasha muri ibyo nyine byo byo kwiteza imbere zigaca zikorana n'inkambi zikongera zigakorana n'abanyarwanda baba hafi y'inkambi Mm. Eh, none abarundi bari ngaho mu nkambi boba kumbure bagize ayo mahirwe bamwe bamwe bakaronka izo izo ngurane izo mfashanyo muremerewe gusohoka hanze y'inkambi gukorerayo gucuruza no gukora utundi tuntu two kwiteza imbere
Eh, twebwe ngaha aye gusohoka gu- gu- gu- gukorera inyuma y'inkambi biremewe hariho ah, impunzi z'abarundi zifise ibyo zikorera inyuma y'inkambi hariho abacururiza ah, i- inyuma y'inkambi hakabaho n'abacururiza indani ah, mu nkambi Mm.
n'abanyarwanda hariho abacururiza mu nkambi n'abacururiza inyuma y'inkambi ubu tugeze ku rwego abanyarwanda n'abarundi tu- twa- eh, twamaze kunywana dukorera bizinesi hamwe ubu turazinanye twaramenyeranye Mhm.
ku buryo ukoreye inyuma urahakorera ugapanga inzu ugakora Mm.
n'indani urashobora gukoreraho Mm.
benshi rero ikintu babura ni kuja kurangura kure Mhm.
e, kuja kurangura kure biragorana uri umuntu w'impunzi kubera mu kugira umuntu arenge akarere ari impunzi arinda gusaba uruhusha arinda gusaba uruhusha muri minema Mm. Ego.
Eh, eh, Eh, ntiyemerewe kurengana akarere idasabye uruhusha mm.
Ubu- mwanya rero wo gusaba uruhusha uri muri bizinesi niwo mwanya uza gucererwa mu gutera imbere kuko benshi byinshi benshi no kwiruka Mm. Ego wavuze ko mu- mu- mukorana n'abanyarwanda haba hanze y'inkambi no ngaho indani mu nkambi hoho naho nyene ko eh, twumva haba harimo utubazo tumwe tumwe hagati y'ayo makominote zimwe mu ngorane muba muriko murakemura nk'abajejwe ngo n'imiryango zijanye n'abarundi n'abanyarwanda boba batumvikanye canke ibibazo vyoba bihari eh, vyoba ari nk'ibi
ibibazo bikunda kuba hagati y'abarundi n'abanyarwanda no guhemukiranira ku bintu baba bumvikanye Eh, hariho guhemukiranira ku bukote Mm.
ubukote hariho nk'abarundi baja gukota hanze baja gukotera i- amatongo abanyarwanda bakaja kurimirayo ugasanga b'abanyarwanda barabazurumye ibyo barimye hariho n'ukuntu abanyarwanda bashobora gu- kwibwa ibintu bikibwa bikaza mu nkambi
Mm.
baribwa baribwa impene intama n'inka birashika zikibwa zivayo ugasanga ibintu birafatiwe ngaha mu nkambi abayobozi bo mu twebwe abayobozi bo mu nkambi n'abayobozi bo mu bo mu banyarwanda duca tuja hamwe ibyo bibazo tukabitorera inyishu ibindi bakunda gupfa abanyarwanda n'aba n'abarundi niyo aba- abarundi bagiye kwiba hariho igihe baja kwiba mu mirima y'abanyarwanda Mm.
ugasanga umunyarwanda ya- arafise itongo ryiwe yararimye mugabo hageze ku- kwimbura ugasanga hariho imigwi y'abasuma igenda iva mu nkambi no muri ico gihe iyo bafashwe turaja hamwe tugasubiza ibintu mu buryo
Mm.
ibyo ni byo bikuru bakunda gupfa Abe- barakunda no gupfa aba- amasezerano nk'ubu uye amasezerano y'ubukote nk'akarorero bayagize barusanga hari umwe muri bo ayishe umunyarwanda aka- aka- agahakana ngo ntiyankoteye umurundi nawe ati naramukoteye ibyo mu kubikura mu nzira twagiye dukangurira abantu yuko atasezerano ry'ubukote riba ritanditse iritanditse ritazemerwa tubavuga tuti "Ne- bamwandikiranira naho yoba amahera makeyi byoba vyiza biri biri mu nyandiko Mm. Ego.
hariho ibindi bakunda gupfa hariho gushwanira mu bubare bakagwana bagakomeretsanya baborewe canke bagahurira ahantu bakagwana Mm.
iyi mishwano rero nayone turi turabyinjiramo tukabaza ico byavuyeko tukabanywanisha kuko twebwe ico tugira twebwe ntiduca imanza ico tugira twebwe tugerageza gusubiza abantu hamwe kuko abantu iyo babana baguma bakeneraniye ubasubije hamwe biba byiza gusumba ko hoba imanza
Mm. ahabaye imanza none nk'umu- nk'impunzi is- basanze ariyo yari ifise ikibazo bamupfungira mu nkambi bamutwara mu ma- mu ma- mu busho bwo hanze y'inkambi bica bigenda gute iyo impu- iyo umurundi w'impunzi agiye mu kibazo eh, bigenda gute
iyo umurundi w'impunzi agiye mu kibazo ba- aca- bakasanga afise amakosa canke ariko aratohozwa ko amakosa yagize hano mu nkambi hariho urwego rwa ribu urwo rwego rwa ribu ni ruratohoza ku ku bibazo umuntu aba yagize yateje kugira rushobore gutora iyo ibintu ingene ibintu bimeze urwo rwego rero rwa ribu ruri ngaha mu nkambi iyo umuntu rero basanze bikenerwa ko a- bamukorera dosiye aja gupfungirwa mu busho butandukanye bwo mu rwanda co kimwe n'abandi ba- banyarwanda kuko na wene aba ari umuturarwanda aha mu nkambi baraduhuguye hariho urwego rwa rafu eh, ni legal and fo- legal aid forum Mhm.
uru uru rwego rero rwaraduhuguye ku byerekeranye n'amategeko baratwereka yuko uri mpunzi amategeko ufatwa n'amategeko y'igihugu urimwo ayo mategeko yo bagiye barabi- barabidusigurira batwereka ingene dutegerezwa gukurikiza amategeko yuko utazayakurikiza azohanwa bisunze amategeko rero barahanwa ariko urwego rwa rafu rurahindukira rukanaburanira impunzi rurakurikirana imanza z'impunzi ingene ziriko ziragenda Mm. Ego, Eh, Eh, birumvikana ko ibibazo ni byinshi rimwe na rimwe muragerageza kubitorera umuti naho usanga bigoye cyane cyane cyane ibyo bibazo by'ubukene usanga bisa n'ibigoye gukemura burundu ariko mwavuze ku bijyanye n'abarundi baja hanze ba- kumbure bakaja mu bibazo byo kwiba mu mirima y'abanyarwanda ah, kubera uko nyine ku kuntu ko kubura ingene bisumamwo ah, i- harigeze kuba ikibazo eh, co guca hanze no kwiba n'inkwi kuko n'inkwi zari zarabuze mu, mu, mu gihe kirekire twagiye turabyumva cyane Ah, none ku bijyanye n'imfungurwa nazo nyine zaragabanutse cyane rwose Ah, izo nkuru turazumva z'imfungurwa zagabanutse hari icyo bariko baragerageza gukora nk'urwego rwa hsr kugira ngo bongereze imfungurwa inkwi ziboneke ubuzima bw'impunzi z'abarundi bari ngaho imahama bushobore koroherwa mu, mu bijyanye n'imfungurwa hoho
mu bijanye n'imfungurwa urwego rwa hsr ndetse na- n'iyi minema ijejwe impunzi baragerageje gusigurira impunzi baradusigurira igituma ibifungurwa byagabanutse bitariko biraboneka nk'uko byahora baratweretse hanini yuko byavuye kuri iki kibazo cya kovide cumi n'icenda eh, babura imfasha hashiteri ibura imfashanyo ntizabaye zikiza nk'uko zahora kubera iyo amasosiyete n'amakampanizi yugaye biru- bya- ni ikibazo natwe twumva rero turabandanya tu dusemerera tuvuga ku bibazo vyirekeranye na n'ingene impunzi zishonje kuko I- rasiyo ngira mwarabyumvise yuko yagabanutse ibice mirongo itandatu ku ijana umuntu yahora aronka ibihumbi indwi n'amajana atandatu uno munsi at- aronka ibihumbi bitatu n'amafaranga mirongo ine aya mafaranga ibihumbi indwi n'am- n'amajana atandatu ku muntu ku kwezi ntiyari akwiye n'ubundi ubu rero bica byunyurwa agiye ku bihumbi bitatu n'amafaranga mirongo ine hsr ubu ntaco iratubwira impunzi nizo zari zamye ziyumvira ziti ko bariko bavuga amafaranga y'imfashanyo yoba yaraje bati mbega none bazohava ba- bagira ico batwongerereje kuri rasiyo cangwe bimeze gute ivyo rero impunzi nta nyishu zirashobora kubironkera hariho rero n'ibyagiye birava mu nzira ikibazo cy'inkwi ikibazo cy'inkwi cyari gisibije ariko ubu uye byaravuye mu nzira impunzi ntizigiteka ku nkwi ntizigiteka ku makara impunzi ubu ziteka kuri gaze iyo gaze eh, barayitanga kurya batanga inkwi bayitanga ku kugene imiryango ingana barabye family size uko baba benshi niko bayinywesha mu minsi mike rero ibya- iby'inkwi byarakemutse twarashimiye imana cyane kubona harabonetse inyishu ku bi- ku kibazo cy'inkwi bakatuzanira iyo gaze ubu uye impunzi ku byerekeranye n'inkwi nta kibazo zifite Mm. Eh, wavuze ko amafaranga bahora baronka mwahora muronka ibihumbi ndwi byari make ubunye bikaba bigeze kuri bitatu baragabanyije cyane rwose none nk'ibihumbi nka bitatu ku kwezi bigura iki cyane cyane iyo hari nk'umuryango ufise nk'abantu indwi abantu cumi ibihumbi indwi bishobora kumarira iki umuntu muri rusange
ibihumbi ndwi ibihumbi ndwi byaragerageza umu- eh, tukironka ibihumbi ndwi abantu barashobora kubona iminsi nka mirongo ibiri mirongo ibiri n'ibiri bashobora gufungura umuntu agasonza nk'iminsi umunani cyangwa nk'iminsi icumi ariko ubu uye amafaranga ibihumbi bitatu urabye ingene ibiciro by'i- by'ibifungurwa bi- ibi bimeze mu rwanda amafaranga ibihumbi bitatu nta kintu na kimwe agura nk'ubu uye ngaha mu mpunzi abarara bariye n'abarara n'abarara ubusa barangana abantu ubarabye urabona ko bashonje ahubwo hatagize igikorwa abazoza barasanga i- imirambikango y'abantu mu mazu kera hariho abahora bisumamwo bakagenda bakagenda ku- hari abahora bagenda kurima kurimira abanyarwanda bakaronka ingero ntoyi ibasahiriza kugira bya bihumbi indwi bikwire barinda kuja kurimira abanyarwanda ariko ubu uye by'ukuri abantu barashonje cane cane imiryango igizwe n'umuntu umwe ba bana bizanana nibo in- aha bita ngo ni inkorokoro Mm.
ya misore yizanana atari mu muryango barashonje cane Mm. radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga aho ku munsi wa kabiri tuganira cyane cyane ku magara ubuzima ibibazo n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme uno munsi turi n'akaryo ko kuganira n'abarundi bari mu nkambi y'impunzi imahama mu gihugu cy'u rwanda tukaba dufite amahirwe yo kuganira na jacqueline nduwayezu umwe mu bayobozi batowe mu kugira ngo bagerageze gufasha gukemura ibibazo by'ingo n'imiryango aho muri mahama Uh, madame jacqueline nduwayezu uh, tugarutse ku kibazo c'amagara y'abantu twavuze gato ku bibazo vyateye inyuma yaho ikiza ca covid caje Uh, tubwire muri make uko amagara y'abantu yitaweho mu nkambi muri kino gihe Eh, covid yifashe gute covid cumi n'icyenda yifashe gute amagara y'abantu muri rusange ameze gute aho mu nkambi
M- ngaha mu nkambi ya mahama amagara y'abantu aritaweho dufise ama amavuriro abiri amasantere do sante abiri Eh, ayo ma- imwe ya allied n'iyindi ya save the children Eh, rimwe rimwe rirakira abantu batari bake ku munsi bagwaye Eh, ikibazo kiza kugorana iyo hagize abagwaye cyane abo ubuvuzi bwa hano bidakunda bakaza gukenera amataransiferi Eh, kuri iki kibazo cy'amataransiferi bahora bataransifera benshi ariko ubu kubera n'ibi bya kovide kubera n'ibi by'uburyo bwagabanutse amataransiferi barayagabanije ku buryo abantu bahora bafise amataransiferi yo kuja i kigali bamwe bamwe barahagaritswe bakajana amaka agoye cyane rero hariho n'abo ubuvuzi budakunda bwaje ngaha mu gihugu bakavuga bati aba bantu atari ubuvuzi bwo mu bindi bihugu ntibikunda abo bose bari aho bararwaye bararindiriye ariko barindiriye nyine icyo imana izokora Eh, ku byerekeranye na kovide ku byerekeranye na kovide dizinesi tuwe ngaha mu nkambi ya mahama twa icyo twatomboye ko twatomboye yuko muri kino gihugu bashyizeho ingamba zikomeye cyane zo kwirinda kovide kandi ishyirwa mu ngiro z'iryo ngamba zigahamagara twese umuntu wese abayobozi b'ibanze imishinga itandukanye amavuriro polise abantu bose bakaba bari mobirize kurwanya kovide cumi n'icyenda rero ingene ibya kovide bimeze abantu baranduriye kovide ngaha mu nkambi bararwara kovide icyo baradufashije cyane aya mashyirahamwe yaradufashije mu kuturonderera ahantu ubwa kera abantu barwaye baja ukwa bonyine kugira ngo kwanduza abandi nti- ntibyorohe bakabakomezayo bakagaruka mu bandi ari uko basuzumwe bakize neza ikindi badufashije ni ku byerekeranye no kuduha ibikoresho bituma kovide igabanuka no guhimiriza isuku ry'umwanya wose ryo gukaraba ku buryo imishinga itandukanye yose yagize icyo ikora haba kuva kuri za world vision gushyiraho amakandagira ukarabe ku matwarete yose eh, bakagenda bigisha abanyagihugu yuko gukaraba ari bwo buryo bwo bwiza bwo kwirinda kovide polisi nayo ikaguma ik- ikaturaba cyane ku byerekeranye n'agapfukamunwa Eh, imishinga nayo itandukanye na yone yarashoboye kuza irahimiriza ku byerekeranye no kwambara agapfukamunwa guhana intera Eh, guhana intera nico kintu ca mbere kigoye ngaha mu nkambi kuko turi abantu benshi cyane ku buryo guhana intera hariho ahantu bidakunda nk'iyo bagiye kurondera utwo dufaranga twa rasiyo nk'iyo bagiye gutega iyo gaze ugasanga barinda kugenda bahimiriza umwe wese bamwereka aho yokaraba rero ku byerekeranye na kovide eh, twaragerageje kuyiki- kuyikingira bikwiye tubifashijemo n'aya mashyirahamwe be n'abajejwe nyine gushyira mu ngiro amategeko y'igihugu Mm. ego murakoze cyane rwose hama nko ku babyeyi bibaruka ah, mu bisanzwe muri rusange bo baribaruka barubaruka- baribaruka neza ah, ba- barafise i- amavuriro ngaho nyene hafi indani mu nkambi bama bagiye ko batarinze gusohoka inkambi bakibaruka neza
Eh, ababyeyi bibaruka ngaha mu nkambi nta kibazo bagira Eh, na- mu ntango nababwiye ko hariho amasantere do sante abiri Mhm.
umubyeyi wese aja kuri santere do sante imwegereye hariho ababikora bakwiye kandi babikora neza hariho n'uburyo hariho n'igihe umubyeyi byanka murazi imbanyi izi uko yishakiye bikamugora kwibaruka hama hariho ambilanse iri standby igumaho itegereje umubyeyi biza kwanka kugira ngo imusimbane vuba imujane ku bitaro bya provensi ikirehe Mhm.
ku bitaro by'akarere Mm.
Eh, baca ba- babajana ikirehe uwo byanse bakagenda bakamukorera cesariyene hanyuma yakize ya ambiranse nyene iragenda ikamugarukana Mm. ni vyiza cane Mm.
ni vyiza cane rwose murakoze cane rwose hariho madame. Mhm.
hariho n'abarenga kubyarira aho ubu- ku bitaro by'akarere bakabajana i kigali bivanye n'ikibazo baba bari basanganywe c'amagara yabo ugasanga barajanye za kanombe barabajanye kibungo eh, bivana n'ikibazo umuvyeyi yari afise kuko baramuku- barakurikirana imbanyi yiwe kuva akiyisama gushika yibaruke Mm. Ego murakoze cyane rwose madame Jacqueline Nduwayezu none eh, isa- twumva ko mwitanga cyane nka komite nk'abatowe gukora ibyo bikorwa vy'u- vy'ukugerageza gufasha buri murundi buri murundi kazi ahuye n'ibibazo ngaha mu nkambi ya Mahama none mu- musanzwe mukora mwitanga murahembwa ah, hama n'inzitizi muhura nazo ni nk'izihe mu bikorwa murimwo muri iki gihe
twebwe ibikorwa dukora ni ibikorwa bya bene wacu kandi tuba dushaka yuko bene wacu bagira imibereho myiza tuba dushaka yuko bene wacu biteza imbere tuba dushaka yuko bene wacu ba- abana bacu bagira akazoza keza ibikorwa byose aba bayobozi bakora tubikorera ubwitange gukora ibikorwa nk'ibi rero ukorera ubwitange nahone imbogamizi ni nyinshi Tu- turahura n'imbogamizi muri kino gikorwa cacu ariko kubera sakazi twebwe ntibanga
Mm. Eh, zimwe mu nzitizi muhura nazo ni izihe kuko ah, ndumva ko ko kugenda murahu- mura- muravugisha abantu buri munsi birasaba uburyo kuri telefone birasaba uburyo kumbure bisaba no kuva ah, mu mu gice ca- c'inkambi muja mu kindi mushobora kuba mufata eh, uburyo bwo kwiyunguruza eh, muri ico gihe mubufashishwa gute Eh, hariho abayobozi bamwe bamwe nk'abo muri komite executive nk'abo muri komite executive bara- bara- barabaha amahera ye- y'intuzeye barabaha amayinite hariho n'abashefu do village barabaha n'abashefu do quartier abantu badaha uburyo bwerekeranye n'amayinite ni twebwe tujejwe iby'ingo n'imiryango kandi ahanini ni twebwe dufise n'ibikorwa bigoye byasaba yuko ari twe twobona eh, twobona twobona intuzeye twobona amayinite Mm.
kuko dusa- usanga turiko turakenera guhamagara sekirite usanga turiko turakenera guhamagara abantu batandukanye gutyo oye ugaca usanga eh, umuntu wese yikora ku buryo bwiwe Mm.
ugaca usanga ni ikibazo ikindi kibazo hari aho duhamagagwa hari aho induru zivuga imvura iriko iragwa ugasanga ntugira ingene ushika aho hantu ni nku- ni- ni nk'uko ushobora gushika ahantu bakagukubita canke bakakugirira nabi hoho baraheza bakakubahiriza
Mm. ibyo bibazo mwaragerageje kubishyira ahabona murabiganira ko ah, hari icyizere yuko hari igishobora guhinduka canke niko bimeze
Eh, twibaza yuko twibaza yuko ariko biba bimeze kubera ah, muri ico gihe aba abayobozi batanga nk'ayo mafaranga y'amayinite canke bagahatanga iyo karite y'amayinite ntiboronka uburyo bwokwira abayobozi bose kuko nk'abayobozi bose turi benshi cane Mm.
noguha nk'akarorero eh, noguha nk'akarorero nk'ubu uye muri village ni village cumi n'umunani Mhm.
abayobozi ni umunani muri ico gihe m- m- m- muri ico gihe bose hamwe uca usanga muri village ari ijana na mirongo ine na bane Mm.
ugaca usanga mu- muri quartier hari bandi mirongo ita- mirongo irindwi na babiri Mhm.
ugaca usanga guca ushirako na komite executive urumva yuko bato ba- nabone hashobora kuba ubukene bw'ingene boha amayinite abantu bose bagaca baha uwuseru- u- uwuri aratete gusa nabyone ni byiza i- ariko iyo byabone uburyo bwabonetse turazi n'abandi bose bobaha Mm.
ko ntaco ba- ntaco bafise badatanga Mm, birumvikana birumvikana ko mwitanga cane Eh, twizere ko kumbure nabo muhora mufasha mu ngo n'imiryango bo kumbura ari bo bobona igikorwa mukora n'akamaro kacu akaba ari bo babihembera akaba ari bo babaha duke boba bafise ariko mukadusangira kuko ni igikorwa cyo kwitanga ni igikorwa gihambaye kandi gikenewe cyane rwose mu kibano aho ariho hose haba mu nkambi cyangwa mu kibano mu gihugu muri rusange Eh, turabashimiye cyane rwose ku gufata kano kanya ko kutubwira ah, byinshi byerekeye imibereho eh, ubuzima bw'abarundi bari ngaho mu nkambi ya mahama Eh, dusozera none akajambo ka nyuma ah, mwoshikiriza muri kino kiganiro turabashimiye cyane
Eh, murakoze cyane ikintu cya mbere twoshikiriza ni uko eh, aba- abarundi n'abarundikazi bari ngaha eh, i- dukeneye ko twitanga imibereho ikaba myiza muri ico gihe imibereho igenda neza iyo abana bashishikaye cane ivyerekeranye n'amashure cane cane bakagenda bava mu miryango itekanye rero ico akamo ka mbere nogatera umukenyezi uwo ari we wese umukenyezi uwo ari we wese yomenya ko ari we nkingi y'umuryango akamenya ko ari we kiremesha kandi akamenya ko kazoza k'umuryango kose ari we gahagazeko ku buryo ategerezwa kuraba neza inshingano ziwe mu rugo kandi ntihagire ikintu na kimwe kimuca intege mu byerekeranye no kuraba ingene umuryango wiwe wobaho neza akongera akaza arumviriza ibyiyumviro by'abandi bakenyezi kugira amenye ingene nawe yoshobora kwiteza imbere murakoze Mm. Eh, tutibagiye akabazo ka nyuma kerekeye kumbure abifuza gutahuka mu gihugu ah, cabibarutse Ah, ivyo vyo vyo murumva bamwe mugendera babivuga ko ah, hariyo benshi cane bagiye barataha mu misi yahera bagiye baratahukanwa hariyo ababandanya kwifuza gutaha muri kino gihe canke abatariko barifuza gutaha ko kumbure ubu igihugu gisa n'igifise ubundi butegetsi butari ubwo bahunze canke catumye bahunga babivuga kwiki abo mugenda muraganira nabo ku bijanye no gutahuka Eh, cane cane abo baba bari bari mu bibazo vyinshi bakabona ata ata kazoza keza bafise ko kubandanya kuba mu nkambi
hari abantu bari batandukanye tugenda turaganira bagenda bavuga yuko eh, gutaha ubwa mbere ni uburenganzira bw'umuntu umuntu mu gutahuka aba yumvise yuko atekanye Mm.
ubutaratekana nawe ararindira aho azotekanira akaba ariho azotahira ikintu bagenda bavugavuga bati twebwe ntitwahunze na- ntitwahunze umuntu ntitwahunze iki canke kiriya ati twebwe twahunze twahunze ubutegetsi ubutegetsi bubi sisiteme mbi yo gutwara ati nayo ahandi hoho bajya aye hara- turacari kuri ya sisiteme mbi nyene ntaco yahinduye rero urumva yuko umwe wese afise ingene abibona narijya hariho abantu bahunze ari uko bahuye n'ibibazo bikomeye cane hariho abantu baba bafise ibibazo bikomeye cane mu guhunga hariho abahunze basinzikarijwe ubuzima bikomeye hariho abahunze bava mu busho butandukanye bw'iperereza hariho n'abahunze bahekuwe canke bapfakajwe abo bantu kugira ngo imitima yabo isubire hamwe batahe bica kure ni cyo gituma irihunguka umwe wese uba uzumva atekanye aragenda igikuru ni uko baborohereza bakagenda mu mahoro Mm. madame jacqueline nduwayezu ngaho mu nkambi y'impunzi mahama inkambi y'impunzi y'abarundi mu gihugu cy'u rwanda turabashimiye cyane rwose ku kanya mwafashe ku kuganira natwe eh, tubandanya tubifuriza kuroranirwa ngaho no ku- no kumererwa neza n'ubwo mu nkambi ubuzima buba butameze neza na gato ariko turabashimiye cyane rwose
murakoze cyane kuba mwafa- mwaduhaye kano kanya ko kuvugira kuri muri ino emisiyo yanyu murakoze yakoze cyane